mwamenya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri ya cumi n'umunani muri kumwe na jodiane nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ni imwe nyine byo kwihagarara ko umuntu avuga ati sinoja mu nkambi no mu nkambi no kuhapfira ariko vrema nka hcr yari ikwiye kubona ko n'abantu bahungiye mu miji nabo baba bakeneye ubufasha
uyu ni umwe mu mpuzi z'abarundi bahungiye i butare ni mu manuko bw'u rwanda bavuga ko ubuzima bwo kuba muri ico gisagara bwabananiye basaba rcr ko bokwitabwaho nk'uko abo bahungiye mu makambi nabo nyene bitabwaho iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu hagati aho felix cisekedi ararahira kuri uno wa kane nk'umukuru w'igihugu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko mbaze ndabwire muri make ko perezida wa venezuela nicolas maduro yahagaritse imigenderanire ya kidiplomasiya na leta zumwe za amerika yongera aha abakozi ba ambasade ya amerika amasaha atarenga mirongo irindwi n'abiri bakaba bamuviriye ku butaka bwiwe maduro yabitangaje ejo kuwa gatatu haheze mu masaha make cyane perezida wa leta zumwe za amerika donald trump atangaje ko yemeje juan guaido ko ari umukuru w'igihugu w'imfatakibanza yongera aragabisha bikomeye maduro trump yabwiye amenyesha amakuru ati ndugure twamugina ntacu turiyumvira gukora ariko kugeza ubu ingingo iyo ari yo yose irashoboka ndugaye twamugina ni mu gihe hatoba kubisikanya mu mahoro muri demokarasi muri venezuela nk'uko trump abisigura ivyo trump yabitangaje haheze umwanya muto cane juan guaido umenye politiki atavuga rumwe n'ubutegetsi avuze ko ari we ari perezida hari mu myiyerekano yabaye mu gihugu cose kuwa gatatu yamiriza perezida maduro leta zumwe za amerika ikeneye ko ibindi bihugu vyemeza uh, gaduyu nk'umukuru w'igihugu ibihugu nka argentine canada chili guatemala paraguay na peru vyemeza ko bizobikora ariko bolivia yo ngo izoguma ishigikiye abanyevenezuela na maduro wabo michael cohen yigeze kuba umushingamanza wa perezida wa leta zumwe za amerika donald trump ntacitavye kwishura ibibazo vy'inama nshingamateka ku isango yari yamuhaye ku igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa kabiri nk'uko vyari bitegekanije umushingamanza wiwe yashikirije ko kuri uno ejo kuwa gatatu ko umutekano wiwe n'umuryango wiwe ubangamiwe cane kubera iterabwoba agirirwa na perezida donald trump umushingamanza wiwe ariwe lenny davis avuga ko iyindi mpamvu ari uko cohen akibandanya kwitaba umushingwamanza adasanzwe ariwe robert mura mu matohauza y'uruhara uburusiya bwaba bwaragize mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu hari mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu cohen byari bitegekanije ko yitaba umurwi w'abashingamateka ugenzura ibikorwa vya leta ariko uratohoza ku mafaranga y'igipfukamunwa trump yoba yarahaye abagore boba baragendanye nawe kugira ngo ntibamwononere ukwiyamamaza igihe ari kwiyamamaza nk'umukuru w'igihugu trump arahakana ko atawe bagendanye inyuma y'uwo bari bubakanye radiyo ya amerika isamirana na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri kuba twumva muri kinshasa ku mugwa mukuru wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo mutwumva atankomanzi kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze kuva kuri uno wa kane repubulika iharanira demokarasi ya kongo irafise umukuru w'igihugu mushasha ishami ya amnistia international riharanira agateka kazina muntu rirafise ivyo rimwiteze ko umushakashatsi ku bibazo vya kongo yahaye ijwi rya amerika ikiganiro cihariye mugenzi wacu eloge wirika neza ari nairobi niwe bavuganye turi kumwe na eloge eloge uwo mushakashatsi akazina kiwe hama ibikuru bikuru amnistia international bisaba n'ivyahe
egome diane uwo mushakashatsi izina ryiwe yitwa jean mobert senga hanyuma rero ibikuru bikuru iryo shyirahamwe ryavuze eh, ryiteze kandi risaba umukuru w'igihugu ca congo felix eh, tshisekedi eh, ni uko ubwa mbere yoheza akihutira guhana abategetsi na cyane cyane abo mu nzego z'umutekano bikekwa ko cyangwa bafite ibyo bagirizwa eh, ko bakoze amabi ajyanye no guhohotera kiremwa muntu hamwe eh, no gufasha imigwi ikorera ku butaka bwa kongo mu guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu ikindi kintu iryo shyirahamwe riba rimwiteze ko cyane ni ugukuraho igihano cyo gupfa muri icyo gihugu cya kongo igihano cyo gupfa naho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu eh, kitarashyirwa mu ngiro atabo kirakorako kiracyari mu mategeko ya kongo iryo shyirahamwe rikabona yuko ari ikintu kibi cyane nubwo ritigezwe icyo gihano kitigeze gishyirwa mu ngiro umwanya uwo ari wo wose gishobora gushyirwa mu ngiro ikindi kintu rero diane eh, iryo shyirahamwe risaba umukuru w'igihugu cya ni uko yoca yihutira gukorana n'imigwi eh, y'aba ya- ya- eh, nako yihutira gukorana n'ibihugu by'akarere kugira ngo batuze imigwi igwanira ku butaka bwa kongo na cyane cyane y'abanyamahanga yari iy'abanyarwanda abarundi n'abaganda cyane cyane ikindi bimusaba ni uko yo kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu kuko igihe yari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ibyo bintu yamye abigwanira abafunzwe akabarekura bariko bazira politike hamwe n'abahunze igihugu bazira politike nabo nyene bagataha mu gihugu bakidegembya Yego, ura- ivyo nivyo bikuru bikuru Yego.
ishyirahamwe rimusaba Eroje urabivuze muri make ko harimo no kwihutira ikibazo c'imirwi iri ngaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igwana Ah, aho duca twumva n'ibijanye n'imigenderanire hari ico boba biteze ku migenderanire ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu bibanyi
yego bavuga bati kongo itegerezwa eh, gushyiraho imigenderanire myiza n'ibindi bihugu bibanyi rwaba u rwanda burundi n'ubuganda na kongo na za angola na cyane cyane ibyo bihugu bifise imigwi ibiturukamo iri ku butaka bwa kongo kugira ngo mu migenderanire myiza ibyo- iyo migwi ituzwe kuko iyo migwi yononera bya ibyo bihugu ikongera ikononera eh, n'akarere kose eh, n'abanyagihugu baturuka muri ibyo bihugu bindi Mm. hanyuma kubera iyo migwi iri ngaho igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cakunze kuvugwamwo ikibazo c'abakenyezi baba bafatwa ku nguvu baba bakorerwa yandi mabi ivyo Amnesty International hari ico isaba perezida mushasha wa Kongo ariwe Felix Tshisekedi ga Eloge
egome i- iryo shyirahamwe ahanini rivuga riti igihugu cya kongo mu mategeko n'ibwirizwa nshingiro n'ayandi mategeko biravugwa yuko abakenyezi bategerezwa kugira n'imiburiburi ibibanza eh, bingana n'ibice mirongo itatu ku ijana mu nzego za leta hamwe no mu- muri leta nyine ubwayo iryo shyirahamwe rero rivuga riti ubu niko karyo ko Tshisekedi ari mu bantu bamye bagwanira n'ibyo bintu niko karyo ko yerekana nawe ko ari umugabo nubwo hari abatavuga ko a- hari abavuga yuko atatowe atari kuko yarinze ari ari we ajya ku isonga ry'igihugu ategereza kubyerekana agashyira mu ngiro ibyo Urakoze bitigiri cane.
abakenyezi bakubahirizwa haba muri ibyo bitigiri byo mu nzego hamwe rero eh, n'ubwigenge bwabo bukaja imbere nabo eh, bimwe bavuga byo kunganisha ibitsina bigashyirwa mu ngiro by'ukuri mu gihugu cya kongo urakoze cane gose Eloge wirika neza ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama turongera amakuru yacu yo hanyuma
urakoze nawe diane tumira amate gato hama duce tubandaniriza mu gihugu c'u Rwanda nari nabice ku masonga nkitangura bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye ubutare mu mpanuko bw'u rwanda bavuga ko ubuzima bwo kuba muri ico gisagara bwabananiye bahamagarira hcr ishyirahamwe ribitaho ribitaho guhen- guhindura ingendo rikabitaho nk'uko risanzwe ryitaho impunzi ziri mu makambi atandukanye umunyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali pierre claver niyo nkuru yarakubitiye i butare aganira n'abo n'izo mpunzi ubuzima bwo mu muji ntibworoshe na gatoya nta byo kudandaza nta nta rudandazo ruhari ntaco dufise dukora twaje duhunga turaho turi mu gisagara ca huye hahoze hitwa ibutare mu manuko bw'u rwanda uyu mupfasoni afise abana batanu ariko yiganira ijwi ry'amerika ingene ubuzima bw'ubuhungiro mu gisagara busa n'ubwamunaniye ntarege ubwira imana ukaronka abagufasha amacuti hariho abasigaye i burundi hariho abari ahandi hariho n'amacuti usanga ari ino kumbure ino naho nyine ntitubaye mu buzima bumwe hariho abagira utwo bakora bagafasha sinorara ubusa mfise umubanyi w'inshuti yanje avuga nti naraye ubusa umwana araye ubusa ntitworara ubusa pe bagafasha ibyo bashoboye mugabo wumva nabo ntibashobora gufasha ingo zabo n'iz'abandi naho hariho abitwa impu- abari impunzi bafite utwo bakora bavuga ati natwe dutunze imiryango yacu ntashobora gusatisfeza ingo zibiri umugabo rero tubayeho nyene nyene nk'impunzi uyu mugenzi we nawe afise abana batatu ati naho ducishamwo tukamesa agahuzu twambara kenshi nako tuba twafashishijwe n'inshuti canke imiryango twasize mu burundi atarakamo ishamwe mpuzamakungu haser ryita impunzi gukubita agatima mpembero maze nabo bibukwe bahabwe imfashanyo z'ibiribwa n'ibindi vya nkenerwa nko kwigisha abana ku buntu kuko nabo ari bantabonikora nk'uko babivuga oya kwambara neza hari igihe uduhuza uba waratuzanye udukuye i burundi uhunga cyangwa ukagira nk'iyo- nk'umugenzi akaku- akakuzana nk'agahuzu hariho abantu basigaye i burundi batahunze ashobora kuza akavuga ati reka uriya muntu ngenda ndamushyire n'agatenge yambare cyangwa akagurira impuzu abana ariko ntibisigura ko tubayeho neza pe ni bimwe nyine byo kwihagarara ko umuntu avuga ati sinoja mu nkambi no mu nkambi no kuhapfira ariko vrema nka HCR yari ikwiye kubona ko n'abantu bahungiye mu mu miji nabo baba bakeneye ubufasha nabo ntaco bashoboye pe hari abo usanga bakora ariko n'abandi usanga ntaco bakora ari ugufashwa n'abantu babana baturanyi nyene abantu basigaye nko mu Burundi cyangwa umuntu ashobora kuba afise nk'umuntu ari nk'ahandi hantu hanze akamurukira ariko urumva nubwo akurungikira akurungikira ibiku- ivy'uno musi ariko ntazokomeza ejo ishirahamwe ya ser riha ubufasha buke impunzi zitari mu makambi ryemeza ko abashobora kuba mu bisagara ari uko baba bifise kandi bashoboye gutunga imiryango yabo yamara vincent zisabira atwara komite y'impunzi mu ntara y'ubumanuko si uko abibona kuri we naho batari mu ikambi barakeneye gufatwa mu mugongo ingene tubayeho ku by'ukuri sinovuga ko ari ko ari ukuvuga ko twanse kuja mu ikambi kubera amatungo dufise oya ahubwo murabona iyo- ko bimeze no mu kirundi baravuga ngo akimuhana akaza imvura ihise iyo twahunze tukaza kuba ngaha mu miji ni bwa buryo bwo kugira umuntu agerageze gufata mu mirimo ubuzima bwiwe rero turiruka umuntu akiruka epfo na ruguru akarondera agashakisha mu two acuruza hari impunzi ziyungunganya mu tuntu two gucuruza Eh, hari abandi bakora utuzi ubuzi bubayabaye mugabo ubu si ukuvuga ngo twase kuja mu mu- mu ikambi ngo ni ukubera ko eh, twishoboye cyane naho yoba yarashoboye kuba zarafundikanya agashobora kurya agashobora kuronka utwo afungura ku munsi ku munsi ni bya bindi byo kwiruka no kurondera utwo abana barara bariye ushobora gushaka ukaronka uduharagura aruriye agaciro arariye mugabo haje hakenewe ifaranga menshi nk'ayo yo kurunga akana ku ishuri niho rero haca hagaragara ingorane zihariye cyane ako kamo n'amarira ari huye nivyo birangwa no mu bindi bisagara nka kigali nyamata gisenyi n'ahandi abo barundi basaba hser kubafasha nabo bose hamwe ababa mu bisagara barenga ibihumbi icumi mu gihe ababa mu makambi y'impunzi barenga gato ibihumbi mirongo itanu n'umunani pierre clave niyo nkuru ihuye kubw'ijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru arakenuye i Kigali turaza gusubiraho tubabwira ivy'indero ariko imbere yuko dusubiraho tubanze duta tubandanye amakuru y'impunzi tuyabandaniriza muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda bavuga yuko batera utwatsi amafaranga bakwa n'abajejwe umutekano mu gihe hari umwe muri bo aramutswe afungwa ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo kimwe n'abandi baturage b'abakongomani batuye mu ntara ya kivu y'amajyepfo impunzi z'abarundi ziba muri iyi nkambi ya murongwe zivuga yuko amafaranga zisabwa n'igipolisi kugira ngo bazire kuri yo zafunzwe ari menshi cyane ugereranyije n'ibyaha ziba zakoze birimo kugwana kwiba ndetse no kutishura amadeni kuko ibiba ngaha ni amaramaza akarorero kuri jenye niko ndavuga nagize ndici- ndacyitaba muri muri brigade ku mvo z'amatohoza ariko amatohoza ntiyakozwe bambwiye ati jya mu gasho gusa nagize ncyabaza bambwira ati wowe icyo twakurondeye kuva kera uwo twakurondereye wa- wahanye ngo nagwa- banyagirijwe kurwana n'undi muntu baje bagigira amatohoza asanga ndera aba ati rero twe twagufashe ntu- ntituve imbere uko komiseri y'igipolisi agejwe umutekano nka muri kambi nyene yacu ya murongo yace avuga ati wowe utegereza gute- kuraba icyo utanga kugira uve ngaha yego kuba nanzi ko ikibanza ntari ndimo iki- kitari cyiteka kandi ari nk'umugenzo twaratanze amafaranga agera ku bihumbi bitanu izi mpunzi zimaze umwaka wose muri iyi nkambi zivuga yuko zicibwa akayabo k'amafaranga menshi kandi ntaho ziyavana kugira ngo igipolisi kibe cyazerekura zimwe muri izi mpunzi nubwo zanze kuvuga amazina yazo kubera impamvu z'umutekano zihamya yuko zihombesha amakarita zihemberwaho amafaranga yo guhahisha zihabwa n'ishirahamwe rya pamu kugira ngo zibone amafaranga ya mande zitanga mu gipolisi iyo zafunzwe mu ku- mu- iyo amaze iminsi bamubwiye ngo zana amahera yayabuze akabura n'umugombera ikaratu ugaca usanga ni umuntu w'umugabo yandikiwe ibihumbi cumi na bibiri muga by'ibihumbi cumi na bibiri hagacaza umuntu agu- amugura ikarata ku kwezi akamureza ibihumbi indwi nimba mugaca bamuciye ibihumbi icumi urumva ko amezi abiri aca agenda muri bya bihumbi icumi none abatuzanye bakavuga ko batuzaniye abo bantu atanico batumara ata n'umutekano wabo tubabonana baje babona ko twebwe abarefugee twe tuzava tubahemba Tu- umurefugee yemerewe guhemba umupolisi gute tubacire amahera na twebwe ubw'iwacu turiko turicwa n'inzara bigende gute kugira tubane n'abo bantu ngo mufite ikibazo cy'amande babaca Eh, ba- baduca amande menshi kandi nyene ayo mande baduca tugahiga ntaho uri buyakure cutanga ikarata ya rasiyo ikarata ya rasiyo namba uba ufise ab- umugore n'abana umu- umugore namuca mutorana mu mu mezi angahe aha ntawe umuntu abiguhereza akazi ngo ugende gukorondere amahera usibye iki kibazo cyo gusabwa amafaranga menshi bikorwa n'abapolisi b'imurongwe ku mpunzi ziba zifunzwe hari ikindi kibazo cyo kuba abapolisi bo muri iyi nkambi bafatikanyije n'igisungusungu bajya bafunga nabi impunzi baba bafatiye mu makosa ngaha iwacu mu murongwe muri siti ya murongwe ngaha ikibazo cyo kudufunga ni ikibazo kinini cyane kubera two turafatwa amengo ntitwoba turi nk'impunzi cyangwa twoba turi nk'abarefije two dufatwa n'abajeje umutekano nabi ko batunyanyasa badukubitsa badufata nk'uko tutari twosaba yuko vrema nk'u- nk'umuyobozi wa seneri na haseri bogira icyo badufashije ngaha mu nkambi ya murongo kutwongerereza umutekano no guhereza inyigisho cyane ngaha abapolisi n'igisungusungu kize ki- ki- kimenya agateka k'umurefije icya akari ko ngaha muri siti ya murongo bigenda gute Eh, nk'akarorero nk'iyo umupolisi cyangwa umusungusungu aze kugufata agufata amengo uri nk'imbo uri nk'igisuma cyangwa wishe wishe umuntu baguterera mu modoka bagukubita baguhonyanga bagukubita amengo nturi umuntu ngira ngo uza gushika mu gasho bakugize intere komiseri wa polisi muri iyi nkambi inspekiteri imura avuga yuko nta mafaranga y'amande bakiza impunzi zo mu nkambi ya murongwe kuko iyi nkambi ikiri nshasha kandi izi mpunzi nta bushobozi zifite bwo kwishyura ayo mafaranga y'amande si abafunzwe bonyine basabwa gutanga amande y'amafaranga ari hagati y'ibihumbi icumi kuzamura ahubwo n'imiryango ifungishije impunzi zo muri iyi nkambi iyo igemuye ibiryo kuri gereza yo mu nkambi abapolisi baba bacunze gereza basaba abagemuye gutanga amafaranga magana atanu y'amakongomani kugira ngo binjize ibiribwa muri gereza iyo umuntu afunzwe kugira ngo tumugemurire indya dutanga amahera igihumbi kugira indya zinjire mu gasho magana atanu ariko oyaye abapolisi banka igihumbi urumva baradutanze ayo mahera igihumbi niho indya zinjira mwomenya yuko mu rwego rwo guca amakosa akorwa n'abakozi b'amashyirahamwe atandukanye akorera muri iyi nkambi harimo abapolisi ishyirahamwe rya hsr ryashyizeho udusanduku tw'ibitekerezo mu rwego rwo gufasha izi mpunzi kugaragaza amakosa zikorerwa vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika imurongo yo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
dusuye mu Ga- mu rwanda nk'uko nari nabibemereye tubabwira iby'indero aho kaminuza yagitwe muri ico gihugu isaba inama nshingamateka kuyirenganura mu karengane yemeza ko yatewe n'umuyobozi ahagarariye inama nkuru y'amashure mu rwanda mugenzi wacu asumta kaboyi mu gihugu cy'u rwanda adufitiye ibindi ku ino nkuru hagiye gushira imyaka ibiri ishami rya kaminuza ya gitwe ryigishaga ubuganga rihagaritswe na minisiteri y'uburezi minisiteri yavugaga ko iyi kaminuza ishami ryayo ry'ubuganga ridafite ibikoresho byifashishwa mu kwigisha ndetse ko idafite n'abarimu b'inzobere iyi kaminuza yaje gufungurirwa andi mashami yayo yari yafunzwe mu kwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi ariko ishami ry'ubuganga ibwirwa ko rizafungurwa nyuma y'imyaka ibiri abanyeshuri bo mu myaka yo hejuru bamaze kumenya neza ibyo batakaje ubuyobozi bw'iyi kaminuza bwemeza ko bwagerageje gushakisha ibisabwa byose birimo ibikoresho byifashishwaga mu kwigisha ubuganga gushaka abarimu b'inzobere ariko abayobozi b'iyi kaminuza baje kwerurira abagize inteko ishinga amategeko ko ikibazo bakibonye ku muyobozi w'inama y'igihugu ishinzwe amashuri makuru Emmanuel Muvunyi kuko ibindi byose basabwaga bari baramaze kubyuzuza uyu ni bwana Barikumana Berto ushinzwe kwandika abanyeshuri bodi yacu ni abantu icyenda abantu batandatu bose bari bafite foromasiyo y'ibijyanye n'ubuganga bamwe ni abaganga abadogitazi muri medisine abandi ni aba- undi ni umunasi uhagarariye porogaramu ya ya general nursing undi ni umu ya- yize microbiology bayokemisitiri ahagarariye porogaramu ya emerite noneho ugatangazwa no kumva bavuga yuko itari herefurorete yuko ikwiye kongera kuvugururwa bakanashyiramo ikintu kivuga ngo bodi yacu ngo ihore ihindagurika kandi aribo bagize guteba aribo batanze inama z'uko ikwiye guhinduka iyi kaminuza ivuga ko kubuzwa kwakira abanyeshuri bashyashya byakozwe na muvunyi uyobora hege ariko akayitegeka gukomeza guhemba abarimu bari barazanye bavuye mu bihugu byo hanze nka nigeria uganda n'ahandi ubuyobozi bwa kaminuza ya gitwe bwemeza ko bumaze guhomba akayabo ka miliyari imwe n'igice mu mafaranga y'u rwanda kubera guhemba abarimu batagira icyo bakora uyu ni bwana inosa kabandana uhagarariye inama y'uburezi twifite icyizere yuko nk'uko bakorera abaturage rwose bazakurikirana ikibazo cyacu byaba na ngombwa bakaza kuri tere ibikoresho birahari nabo barabyemera ko bihari abarimu barahari nta kibazo niyo gavaranse bavuga ntibaze bavuga bati uyu nguyu bibaye byiza mwakoresha uyu nguyu ese kaminuza yujuje ijana ku ijana ubundi ni iya hehe ngo tuyirebereho ku kigeranyo turimo guhomba hafi miliyari imwe n'igice turimo kugira imyenda nk'uko babibabwiye y'amezi hafi arindwi ndetse n'imisoro ya rwanda reveni ikaba itaratanzwe ariko bakaba mbere y'uko kaminuza ihagarikirwa amashami imisoro atangwaga neza usibye ikibazo cy'ibikoresho bidahagije kaminuza ya gitwe yashinjwaga n'inama y'igihugu ishinzwe amashuri makuru gukorera mu cyene wabo ibintu baregwa ko bitera akajagari mu burezi itsinda ry'ababonanye na komisiyo y'inteko ishinga amategeko y'uburezi ryasobanuye mu buryo burebure uko iki kibazo giteye ko abakozi bose bahabwa akazi muri iyi kaminuza hakurikijwe ubushobozi abagizwe komisiyo y'uburezi mu nteko ishinga amategeko bijeje ubuvugizi iyi kaminuza uyu ni perezida w'iyi komisiyo bwana nyabyenda damien kuba mwaranategejejeho ikibazo cyanyu ariko turabashimira ku bisobanuro bihagije muduhaye icyo twabizeza ni uko tugiye kugikurikirana ni uko n'ubundi mu mikorere y'inteko bigenda uko bizajya bigenda dusesengura ikibazo muzajya mubimenya ariko icyo tubizeza ni uko tuzagikurikirana kugeza tubonye imyanzuro yacyo aba bayobozi muri iri shuri rya gito bakoresheje imvugo zikomeye babwira intumwa za rubanda ko barenganijwe na bwana muvunyi uyobora inama nkuru y'amashuri makuru ariko igitekerezo cyo gufunga amashuri makuru atujuje ibisabwa hagamijwe guteza imbere ireme ry'uburezi hega iyoborwa na mugisha sebasaza inosa nta ruhande rundi ruvugwa muri iyi nkuru twabashije kubona ariko komisiyo y'abadepite mu nteko ishinga amategeko itangaza ko izatumiza umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe amashuri makuru na kaminuza mu rwanda maze nawe azabashe gusubiza abadepite ibibazo bimuvugwaho ko ari we ubangamiye imikorere myiza y'iyi kaminuza asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
sha bijya biga biranugwanugwa ko ari byo reka n'ibihu ngo n'ibihu kandi nabyisomeye ndakubwiye ko atari byo nibyo nibyo reka si byo hehe dupinge hehe dupinge utanga iki mupinga mupinga wumviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
uno munsi rero ibyo tubeshuza mu biriko biranugwanugwa ku mbuga ngurukanabumenyi ni inkuru iriko irahanahanwa ivuga yuko shetani arembeje abantu abahamagara ku murongo wa telefone ababesha muri iyo nkuru bavuga ko uramutse umwitavye uca upfa ubwo nyene mugenzi wacu bujumbura diane ndonse yaducukumburiye ku rubuga cyane cyane rwa watsapu ahanini abantu bahanahana isanamu iri ku ishusho igomba kumera nk'iy'umuntu w'inzobe yifutse igitambara mu mutwe hakaboneka mu maso gusa hari na videwo yayo uyuguruye ikwereka iyo shusho nyene hama ikakwereka umuntu yasamye asa nabi afise n'amenyo menshi asa n'ayaboze nk'aho umengo agira atamira ikintu aya n'amajwi ya bamwe yaciye kuri izo mbuga yemeza ko iyo jetani yabahamagaye ibi ni ibintu jewe nanjye bishikiye muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatatu bishitse ubu nyene rinterefone gatatu riza mu ipica ndaryibonera pana kuvuga ngo rya telefona ryabanje gutelefona muri sitasiyo hanyuma rica riraza ndaribona ubwa kabiri telefone ndi kumwe n'umwana tuko twaza imodoka rishaka ryashaka kudusamaza ngo tugwe mu mamodoka ko yari amamodoka menshi ndasenga ndidashika mu rugo nsenga ngeze hano mu rugo kandi rirongera rirantelefone aha ndi kumwe n'umuryango ndiko ndabivuga ndiko ndasemerera muntu yumva ko atari byo muntu yumva ko atari byo bimwe mwamenyereye bantu mwamenyereye guharira muragowe muragowe muragowe yesu ashimwe mwaraye amahoro mumeze neza hewe itangazo je ndabazindukaniye muri kino gitondo iyo nkuru imaze iminsi iriko irapasa kuri whatsapp yuko hari igishetani kiriko kiratelefona ku matelefone musipuhuze musifanye upuhuzi ni kweli mi najionia na macho yangu sai busubuyi nukuri ngize ubwoba ngira ubwoba nacebwa nti "He, ca gishetani ca nterera hasi rero jewe no kwibuka gukemera nukuri sinkubesha sindibutse no gukemera jewe nukuri ndaciboneye n'amaso yanje je mama kwine nakiboneye nakiboneye n'amaso yiwanje kinterefona rero mube hange kandi muvyutse imbere ya byose musengera telefone zanyu imbere yuko muzikoresha dusabe inkomezi z'ukunesha kuko nabonye ko satani uno munsi ndayiboneye satani n'amaso yiwanje ndayiboneye uko n'ukuri kuhoraho ubu nyene ndabibonye mubyeyi asha ngiyi porofile y'icyo ya cya kintu cya telefone ku munsi w'ejo ni iki ukayibona mwana wa mama baba babikwiragiza kuri watsapu ntiwitabe ntiwitabe baba babikwiragiza kuri mu magurupe urabe ntuze witabe inshuti yanjye ni icyo cya telefone ebyo ni iki uyu ni uyundi yacishije ijwi ryiwe ku mbuga ngurukanabumenyi avuga ingene cyamuteye ubwoba iyo profile yiwe ngiyo profile yiwe ubona iyo profile ntihagire uwitaba ntihagire uwitaba uyibona wese aca ayihereza uwundi kubera je sindayigumya mu telefone sindayigumya mu telefone na jewe muri yindi gurupe ndabirungitsemwo aho bari barungitse wodiyo babitumenyesha nibaciye barungika profile yiwe kandi niyo nyene profile yiwe niyo nyene igumiza niyo nyene musenge musenge musenge musenge cyane cyane cyane satani ntatumyaga igisibo twateguriwe umwe umwe wese turazi ko ategura igisibo ntagire utwagwa rero igisibo yateguriwe eh murakoze murakoze cyane amajwi yabaye menshi cyane yahanahanywe ku mbuga ngurukanabumenyi akaba anayemeje ko hari n'abantu baca bapfa ubwo nyene mu gihe kibahamagaye ariko kugeza ubu akaba ata muntu biramenyekana ko yapfuye muri ubwo buryo ijwi rya amerika kandi ryavuganye na bamwe mu ndongozi z'abantu mu bijanye no kwemera bavyamirira kure umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi katolika mu burundi rambert nicitegetsi arahumuriza abantu avuga ko ari ibinyoma bigamije kujuragiza no gutera ubwoba abantu kubera ko ayo makuru yemeza ko shetani yahawe umurongo mu burundi wo guhamagara twarondeye mu kigo kijejwe gutanga no gucungera imihora yo guhanahana amakuru arct bavuga ko ata muntu yahawe umurongo kuri iryo zina umuyobozi mukuru w'ico kigo ARCT Donatien Manirampa yanasiguye ko umuhora uhabwa umuntu aba yishikiyeyo agatwara idosiye mu gihe rero amakuru duhabwa n'abakurikiranira hafi ibyo kwemera nabo bavuga ko shetani ari umwuka umuntu adashobora kubona ku ruhande rw'abahinga nabo mu bijyanye no gukora amasanamu bavuga ko ari abantu basanzwe bakoze irementanya mu bijyanye n'amashusho sanzi ntahe Giselin ni umuhinga mu byo gukora amareresi akaba ajejwe n'iby'amasanamu ku rubuga ngurukanabumenyi rutanga amakuru yaga birashoboka cyane yuko umuntu ashobora gufa agenda mu kibanza ciwe ahi- ahantu hiherereye agafata amasanamu akaya- akayafatanya kugira bavuga ati ni kurementanya afatana ayo masanamu hanyuma aba bifise intumbero abafise intumbero nyinshi mu mutwe hari hari igihe aba ashaka ko abantu babihanahana cyane nk'uko vya- vyakoretse ubuhinga ni ubuhinga kubera ko na- naje ubwiwanje nshazo yikorana uyikora urumva ni ikintu ugenda wakora nka wa- ikintu kimeze nka whatsapp bo mu gifaransa sinzi nyene mu kirundi bita ni ikintu bita animation upfa kuronka ibintu bisa na whatsapp ukabikora hama ugaca ugira iyo animation donc uka- ukabikora bikerekana ko umenye n'umuntu ariko aratelefona hama ugaca kuma ari video waje gukora hama ugaca utanga kuyitanga abantu bacabona ati ah ni umuntu ya- yafashe isanamu yishe atanga igitelefo- igitelefona umuntu nk'uko bisanzwe tubasomere ibindi byavuzwe ku mbuga ngurukanabumenyi uyanditse avuga ati ni ukuri dukomeze gusenga yemwe yemwe bantu bantu mwame mwitwararika gusengera telefone zanyu uwundi nawe ati ibyo ni ibihe bya nyuma ni ukuri ni cya gihe cyavugwa ko shetani azoza gutwara isi ehe ngiki gihe uyu wewe agira ati mbega abantu batazi ukuri kw'imana ha murakwiye kwigishwa n'ukuri ninde yababwiye ko shetani akora muri iyo nzira mu kwica ijambo ry'imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya kumbura mwige mumenye icyo imana ivuga ubu nawe agira ati wewe ubizi uramwitaba turabe ko uzoronka n'akanya ko guduha inkuru je nanka abantu bigira abahinga tugarukirize kuri uyu yagize ati hahahaha abantu murandyohera mwoshobogwa na shetani nyene i bujumbura diane donse ijwi rya amerika Diane Ndonse arakenuye kuri iyo nkuru yiwe mwumvise ariko arabeshuza ico gihuha ca shetani yoba ihamagara ntiyoba kuko ntinahamagara nkuko mwavyumvise mwakoze kutwumviriza nshuti bakunzi yakoze Facile Gebehu yegeranije amaji hamwe na ingénieur Joy yadufaje muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe mwari kumwe ndabatumire mu biganiro vyacu biri imbere muri ivyo tugaruka ku rubanza rwa mwanditsi w'umurundi David Gakunzi hamwe na Bernard Manga bariko bararumvirizwa mu Faransa ku mburano za leta y'u Burundi